my people, i see this video for somewhere I make i wan tok put no be say i go really fit the the bunk o i know say i no go fit you understand because many many people, they just i know say they are just making video but there are some important things especially concerning queen naomi if they talk about queen naomi wey e no make sense The thing dey vex me you understand if una see like me i dey carry queen naomi picture i fit no talk about queen naomi but i go put the picture for there but e get some kind things wen e go dey needful for me to talk about queen naomi i go talk am queen naomi don already pray for kabiyesi say im wife go born plenty children you understand i just saw the video i lis ten to small thing for there which e no make sense wetin the person talk The blogger talk concerning queen naomi say queen naomi no go marry caviarcy again because um he no want marry caviarcy because olori ashley don't born pikin does that make sense olori ashley he marry caviarcy olori ashley na woman toby philip marry caviarcy caviarcy na woman eh who else wan he born again these pipo olori elizabeth marry caviarcy olori elizabeth now woman these people, young pipo olori eh, marian young person when be never he never born pikin before he go still born pikin by the grace of god all these people never born before queen I come out come praise say caviarcy palace say children go fuller. and the prayer when queen army pray e don dey happen children don dey eh, eh, eh, plenty na wetin queen army pray e use one hour do that prayer with The day when e do birthday ah, ah you understand So solution come be say queen army no go come back to palace because of say olori uh, this person, uh, olori ashley don born pikin You don born pikin na make queen naomi no go come palace again like divorce now queen naomi never divorce caviarcy caviarcy never divorce queen naomi like if you use this thing wash leg traditionally oni of ife will divorce the person you go go do some certain things They go leave the person They go allow the olori to go but like oni of ife and queen naomi the case is different i know these people. i know queen naomi so much i know oni of ife so much These people, you understand sometimes i don't even like to talk about them, like talking about queen naomi i don't i don't because everything when una dey talk about queen naomi it doesn't make sense You know, they make sense at all hosea tomorrow now you blogger when they say queen naomi dey for palace now you don't come again say queen naomi no one come palace and the people when they write they will see they write eh royal man no be royal man i no know wetin una mean by royal man queen kwinami is not coming to di palace queen kwinami no postpone anytin kwinami no come come tok wit queen kwinami and kavesi dey tok e dey ask of di pikin e dey carry pikin go see am for lagos una dey hear me so e dey see e pikin e dey carry am go see am for queen kwinami say eh, royal minor no be royal minor nothing like dat. Queen Naomi no prosper coming back. Queen Naomi is not coming back to palace. Even Oloritobi when he come palace of recent, Oloritobi go still come out with the children, go go stay for Lagos, to so that uh, uh, evil hands no go go touch the children them. I no even know now if he never go. You understand? Because I no even get time. My time is you no be no be to now before before i dey get that kind time before before now i take dey get that time Not be now my people, we don't hear again say you say queen ami e don dey think of to get married to another man tomorrow again we will hear again queen ami dey for palace you understand This is not the way to talk. This is not the way to blog at all she say something that is reasonable you understand my pipo you see dis uh, all dis bloggers eh, me i no even understand e say queen Naomi wan go back e no wan marry caviarcy again e wan go marry anoda man still yet e say queen Naomi di diary only of ife never return her becos of say you understand You know wan e still wan marry caviar eh, queen naomi see my people. oh di caviar si oni of ife oba oh, adeyeyi ogunwusi The papa tadenikawo papa twins papa the newborn baby you know papa adeola papa i no know di oda one name The other one name sef i don't know the only of Ife when we know my people he no he never return Queen Naomi diary he did not return it you understand the way he did not come out to say have divorced there is he, there is a place they supposed to go to you understand there is a place if you don't want to marry Queen Naomi again there is a place he will go to he will return it he will go there and they will do ritual that ritual so uh, now Kunami will not be free if you don't do that ritual Kunami cannot get married you understand there is no prayer nobody nobody will like to get married to Kunami if they don't announce that that thing that they will do Kabiyesi need to set Kunami free and Queen Kabiyesi setting her free Kabiyesi will come out now after he will do it he pro uh, uh, prophesied it like the way he do wurola own when he prophesied he come write and come and say yes he don do the ritual of divorce right now he don divorce wurola he come pray for am say wurola o oh, you go born children o oh, you go see good husband you when he go marry you na wetin he do be that one and na wetin he go still do for to Queen Naomi if the need if needful if they don't want to marry again that is exactly what he is going to do you understand there is nobody no jupiter can stop it shebi una dey hear me so no jupiter fit fit stop fit stop uh, wetin kabiyesi want to do they can't stop it Now they hear me so they can't stop it so my correct correct people, all this one wey dem dey tok so all this one say "Kunami." Now so eh, queen army no one marry caviarcy again Kunami don't come comot for where caviarcy dey since last time. but dem dey tok dem no dey quarrel if you still want to marry you still jerry ogunwusi olori ogunwusi See dey marry am so it e just that e no dey for palace and he no wan go palace He get to run with adenikawo because um there is fire on di man